iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika ngaho muri komine makebuko nibwo mu gihe nshima mutaga haraje imvura irakuba hanyuma ikiragwa yaguye nk'iminota cumi n'itanu uno nyine yari ivanze n'umuyaga ikironone bitari bike uwo ni sipuriyeni bitegeka musitanteri wa komine makebuko mu burundi avuga ku mvura yangije ibihingwa byinshi n'ibintu bitagira ingano muri iyo komine iyo nkuru n'izindi zirimo perezida paul kagame w'u rwanda unenga abayobozi b'ibanze kimwe n'iteza cya munara y'ibyo kwa sinapol rwigara turayigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloise bigirimana
urakoze tuyahere kuyavugwa mu rwanda igipolisi cy'u rwanda gitangaza ko cyahagaritse impunzi z'abarundi mirongo itatu na batatu kibagiriza kuba barahamagariye bagenzi babo b'impunzi kwanka imfashanyo bahabwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr na leta y'u rwanda ku rubuga rwacu rwa twitter igipolisi cy'u rwanda cyagize giti guhamagarira abandi kugumuka ni icyaha gihanwa n'amategeko kibangamira ubuzima bw'izindi mpunzi imbere yo guhunga bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntango z'uku kwezi izo mpunzi zaranse kwiyandikisha mu buhinga bwa none bwa biyometirike bavuga ko bite ku biri n'ukwemera kw'idini ryabo izo mpunzi ni abayoboke b'akagwi gakorera mu mwijima karongowe n'umwigemezebiya kandi bavuga ko bahunze igihugu cyabo cy'amavukiro cy'u Burundi bahorwa kwemera kw'idini ryabo umutegetsi akomeye wa al qaida ni umwe mu bakora iterabwoba babiri bishwe n'igitero cy'indege z'urunani rwa leta z'ubumwe za amerika hamwe na libiya ku murwa ku munsi wa gatandatu mu bumanuko bushyira uburengero bwa libiya abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika bari baravuze ko kuri icyo gitero hafi y'igisagara cya ubari ariko bavuga ko abakora iterabwoba babiri bishwe abasirikare ba amerika ku mugabane wa afurika afurikome baremeje ku munsi wa gatatu ejo icyo gitero cya mbere kuri al qaida muri libiya cyahitanye musa abu dawud yahora amenyereza abarwanyi b'ishami rya al qaida mu karere ka magrebe afurikome yavuze kandi ko dawud yahora aha inkoho hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare hamwe n'uburyo bw'amafaranga byatuma uwo muhari utera ukabangamira inyungu za leta z'ubumwe za amerika hamwe n'iz'abanyaburaya muri ako karere ibiharuro vya mbere mu vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yamaze iminsi itatu muri misiri birindiranywe igishika kuri uyu munsi wa kane perezida abdel fatah al sisi aremeza ko agiye gutahukana intsinzi kubwo kubura uwo bahiganwa afise igihagararo gitinyitse ibiharuro vya nyuma bizotangazwa ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane kuza ayo matora yabaye mu mutekano acungerewe bikomeye n'abasirikare mu gihe ku munsi wa gatandatu hari habaye igitero c'iterabwoba mu gisagara ca alexandria aho abapolisi babiri bahasize ubuzima abategetsi ba afurika y'epfo ni igihugu cya mbere ku isi kirimwo benshi bagendana umugera wa sida bariko baraha abanyagihugu babo ibikoresho byo kwipima ubwabo kugira igihugu kirabe ko abandura uwo mugera bagabanuka abategetsi bafise ivyizigiro ko ivyo bikoresho byo kwipima bizokoreshwa n'urwaruka rwinshi rwari rugoye gushikira mu gihe rusanzwe rutinya kujya ahabona kwipimishiriza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi uwo mugambi watanguriye muri malawi zambia na zimbabwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu mu nyuma ubona gutandukira muri afurika y'epfo mu mwaka uheze afurika y'epfo gifise ibice cumi n'umunani n'ibice icenda ku ijana by'abantu banduye sida mu bantu bakuze igisirikare ca Israeli gitangaza ko citeguye kurasisha amasaso nyayo mu gushwiragiza abazogira imyiyerekano ku munsi wa gatanu mu ntara ya Gaza. Israeli yarungitse abasirikare barenga ijana karuhariwe mu kugema k'umupaka wa Gaza kandi bahabwa amategeko n'uburenganzira bwo kurasa abazoba bariko bara- barigaragambya mu gihe iyi nyubakwa za Israeli zobangamigwa. Ivyo umukuru w'ibiro vya gisirikare muri Israeli Gadi Eisentok yabibwiye ikinyamakuru Marive co muri Israeli ejo ku munsi wa gatatu. Abateguye iyo myiyerekano bavuze ko biteze, biteze ko izokwitabwa n'ibihumbi vy'abantu harimwo n'imiryango yabo mu myigaragambyo y'iminsi itandatu iharanira uburenganzira bw'impunzi z'abanyepalestina bwo gutahuka iwabo muri Israeli. Mu kurangiza perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko hari amahirwe y'uko umukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong Un azokora ibibereye ku banyagihugu biwe no ku makungu mu kwemera guhagarika gukora ibigwanisho vya nucleaire mu mazinga ya Korea. Mu butumwa yashikirije akoresheje Twitter mu gatondo k'ejo kwa gatatu, Trump yavuze ko arindiranye igishika guhura na perezida Kim wa Korea ya ruguru ariko akazogumizaho ibihano yafatiye ico gihugu kugeza babonye ingene ibiganiro bizoba biriko biragenda
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyateje mu cyamunara itabi ry'uruganda rw'abo mu muryango wa sinapol rwigara iryo tabi ryagurishijwe kuri miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda ariko Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bw'umuryango avuga ko atanyuzwe n'icyo giciro ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa imana ibababarire ntabwo muzi icyo murimo gukora mugakorera abantu b'abicanyi bica umuntu umubyeyi wacu bakamwica bwacya bakaza bagatwara ibintu bye mugasahura gusahura mwifashishije amategeko gusa eh eh eh yewe ayo magambo akomeye umwari Anne Rwigara abwira abakozi ba Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Maître Vedaste Habimana ashingiye ku cyamunara y'itabi ry'uruganda rwabo Premier Tobacco Company yari irangiye ni cyamunara yapiganiwe n'abantu batagera ku icumi ku buryo abapiganwaga muri bamwe bagendaga bikuramo igiciro fatizo ku makarito y'itabi asaga ibihumbi birindwi cyari miliyoni magana ane mirongo itatu n'eshatu ibihumbi magana arindwi na makumyabiri na birindwi n'amafaranga magana cyenda mirongo itandatu n'atandatu cyamunara yatangiye ikererewe kubera imvura yamaze nk'isaha irengaho gato umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso buri ruhande rwarimo abapolisi banyagiranwa imbunda icyamunara irimbanije ane rwigara w'amahoro ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi kwa rwigara yageze aho cyamunara yaberaga igikonda hahoze ari mu cyanya cy'inganda yari kumwe na basaza be maze ashatse gutambuka ngo yinjire ahari itabi umuhesha w'inkiko w'umwuga watezaga cyamunara aramwangira metere habimana ntiyaramuzi biba ngombwa ko rwigara amwibwira
reka nkwibwira ariko reka ntambuke uretse gato
nitwa Anne Rwigara ibi bintu ni ibyacu biri muri cyamunara biri muri cyamunara ariko nyine ihagarara aho ngaho inyuma ukurikira cyamunara ntabwo naje ariko se wowe hari icyo nakubajije nta kibazo none ko ntituri kuvugana wa muri reka n'igihe tuvugana nubwo nubwo amatara ihagarara aho ngaho ukurikira cyamunara muri
ku mwuzo wa nyuma metere habimana yatangaje ko cyamunara yegukanywe na murado bizinesi limitedi cyamunara itsindiwe na murado watanze miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri kuri stoke y'itabi iri hano
ane rwigara yahise yaka ijambo risubikisha icyamunara ku kutanyurwa n'igiciro ariko bibi by'ubusa iki giciro cya miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri twebwe nka ba nyiri uruganda nyiri itabi ntabwo tucyemeye iyi cyamuna ya- yakagombye gusubikwa kubera ko iki giciro tutacyemeye bivuze rero ko iki giciro niba tucyanze nka ba nyiri ibintu nka ba nyiri itabi ntabwo ari na ngombwa ko yirirwa yandika sheke ni njyewe uyoboye cyamunara niyandika isheke oya ubu bivuze ko mutakurikije amategeko nk'uko ariko mwabitangiye nk'uko nka mbere hose nta kintu uri gukora gikurikije amategeko iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko murabizi murabizi ko twatanze ikirego cyihuse nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabizi ko mu mategeko nyiri ibintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije twebwe rero nk'umuryango wa rwigara iki giciro cya miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri turacyanze Anne Rwigara yakomeje agaragariza akababaro ababishinzwe babwira ko bari gukora ibyo yita ko binyuranije n'amategeko mbabwire mu- turi mu gihugu kibabaje ibi bintu birababaje kubona rwigara sinapora akorera ibi bintu imyaka ye ubuzima bwe bwose uru ruganda rugafasha inkotanyi gufata iki gihugu bakaba aribo bamwishe noneho bamwambuye ibintu bye Mira- murababaje kandi muri gukorera abicanyi mubimenye muri gukora satani muri gukorera satani satani yaraduteye muri iki gihugu Maitre Vedaste Habimana yasabye abo kwa Rwigara kwiyambaza inkiko nyuma yo kutanyurwa iyo cyamunara ishojwe uyifiteho ikibazo wese ni ahandi ageretse mu rukiko nta kibazo nyifiteho ikibazo nakibabwira mubese reka mubwire ntabwo urukiko twa reka nanjye reka ndangize mbabwire ntabwo turi mu rukiko urukiko narwo dosiye yacu irarufite Très bien.
icya kabiri nababwiye ko Nimujye mu rukiko am- uburenganzira mfite ari uko niba igiciro ntacyemeye ngewe nka nyiri ibintu mfite uburenganzira muri cyamunara ya mbere babivuze nabyumvise None se kuki nta ntacyo ki- cyamunara yasojwe uri kumbwira ngo ubijyane mu rukiko ntasubire bijyane mu rukiko cyane Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka byose ngo yumve icyo abaguze iri tabi babivugaho maze abantu bari mu itsinda nka batanu barabyanga iri tabi ritejwe mu cyamunara kubera imisoro bivugwa ko ari miliyari esheshatu z'amafaranga ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kivuga ko umuryango wa Rwigara utishyuye kuva muri bibiri na cumi na kabiri umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara uvuga ko iyi misoro ishingiye ku nyungu za politiki ntibyari byoroshye guhita ubona abagira icyo bavuga kuri imigendekere y'iyi cyamunara ababyemereye kure nabwo y'inzego z'umutekano badusabye kubarindira umutekano bavuze ko batishimiye cyamunara ntabwo tuyakiriye neza gute buriya ni ubusambo ni ihohoterwa ni iyicarubozo kuko bigaragara ko ari akarengane ariko bakurikizaga amategeko nta mategeko ahari abaye ari amategeko bategereza imanza mu mizi kuko zirahari ntacyo bakoze rero biriya ni ubujura ubwambuzi ubwesikoro n'iyicarubozo ry'umuryango ndetse n'abaturage bakoreye ruriya ruganda nabo barabihombeyemo kuko batungaga imiryango yabo ntibasabirize rwigara mupfana iki nta kintu dupfana ni umunyarwanda mugenzi wacu niba azize ubusa yarakoreye leta nkatwe tutatanze n'atanu tuzapfa uruheruka uretse izi miliyari esheshatu rwanda reveni yishyuza abo kwa rwigara inavuga ko hari andi mabanki uyu muryango ubereyemo imyenda ku mubare tutaramenya ukurikije ibisobanurwa na rwanda reveni otoriti birumvikana nta shiti ko amafaranga yatanzwe kuri iri taba ari iyanga bivuze ko rero n'indi mitungo y'uyu muryango izatezwa cyamunara ane rwigara yatubwiye ko nta wundi muntu babereyemo umwenda baravuga ko ari amafaranga turimo za banki icyo nacyo ni ikinyoma yakagombye kuba yarishyuwe na asiranse iyo asiranse ubu ngubu ifitwe na fpr tumaze amezi atatu tubasaba ngo bayishyure banze kuyishyura ubwo rero bari kwitwaza ko twe turi mu mafaranga banki kandi aribo banze kuyishyura naho ubundi nta wundi muntu turimo umwenda uretse ayo mafaranga ya banki yakagombye kuba yarishyuwe na asiranse ibi byose rero ni urwitwazo mukiyambaza uruhe rwego uruhe rwego wakwiyambaza wowe uri muri situwasiyo nk'iyi turambaza urwego rwo mu ijuru imana yonyine izaturengera ntabwo bizarangira gutya ntabwo ibi bintu muzabirya murarushywa n'ubusa iyi cyamunara ibaye mu gihe hari ikirego abo kwa rwigara batanze bavuga ko iyi misoro batayemera uruganda premier tobacco company rwakoraga itabi rumaze amezi umunani rufunze rwishyuraga miliyoni magana atatu z'amafaranga buri kwezi nk'imisoro abahoze bakorera uruganda bo bamaze iminsi basiragira ku karere ka kicukiro babaza ikizakurikira kuko batarahembwa eh abagira ubusa ijwi rya amerika i kigali kubakurikira ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko amagambo y'abavuze muri iyi nkuru uko yaba ateye kose yafatiwe mu ruhame kubitambutsa uko babyivugira ntibivuga ko bigamije kumvikanisha icyerekezo cyangwa umurongo ijwi ry'amerika rigenderaho wo gutangaza inkuru ku byabaye n'ibyatangajwemo ni ibitekerezo by'abayavuze tugume mu rwanda perezida paul kagame aranenga abayobozi begereye abaturage kwirengagiza ibibazo byabo atangiza umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze ugiye kumara iminsi itatu mu karere ka gasabo aho ni mu mujyi wa kigali perezida kagame yavuze ko arambiwe abayobozi bahora basaba imbabazi z'ibyo batatunganije ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi uri i kigali ubwo yatangizaga umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze umukuru w'u rwanda yongeye kumvikana anenga imikorere yabo nta rwego yigeze atunga agatoki ko ari rwo rukora nabi kurusha urundi cyangwa se hari urukora neza abandi bakarwigiraho ndetse nta n'umuntu ku giti cye yigeze agaragaza ko ari we nyirabayazana w'ibitagenda gusa umukuru w'igihugu yasobanuye ko amaze kurambirwa abayobozi badatunganya ibyo bashinzwe ahubwo bagahora basaba imbabazi ibibazo bimwe bishobora gukemuka biguma bigenda bigaruka umwaka umwe tukavuga ibibazo washira undi uwo mwaka washira twajya mu wundi tukongera tugasubira muri bya bibazo ndetse mu magambo tukabiha n'ibisubizo twahaye ibyo bibazo n'umwaka washize nyine hagati aho igikorwa buri gihe ni ukuvuga ni ugusaba imbabazi ah usabye imbabazi usabye imbabazi usabye imbabazi ubona yo yabaye cyabaye igisubizo kindi cy'ibibazo dufite abavuga icyongereza i apologize perezida yagarutse ku bibazo byugarije abaturage ariko bitabonerwa ibisubizo umukuru w'igihugu yagarutse ku byo amaze iminsi avuga birimo iby'abana bakirwara bwaki abatiga ikibazo cy'umwanda wugarije abaturage umukuru w'u rwanda avuga ko ibi nta muyobozi ukwiye kubirengaho ngo yiremereze abaturage bacu bareke kurwara amavunja bareke kwicwa n'amavunja amavunja amavunja ukajya ukiremereza mu mavunja ukavuga ko uri igitangaza icyo dushaka cyo wadufasha waremereye cyane ni ukudukiza ibyo ngibyo ahubwo bayobozi bayobozi muri hano nta mpamvu mwicara mu baturage bari aho bicwa n'amavunja nta nta ni ukuri ntabwo muzajya mu ijoro mwigera mutyo perezida kagame kandi yongeye kumvikanisha ko hari abayobozi bakirangwaho na ruswa abakigendera ku cyene wabo ndetse n'abatinya gukora ibyo bashinzwe ngo batiteranya nta muntu uruta usumba inzego hawe mugenda mukaramya mukagira ibitangaza n'uwo amakosa yagezeho yagarutse yagezeho ingaruka imvugo ikaba buriya hari abamugambaniye buriya ntarega nta muntu utagira abanzi wowe iyo uri umuyobozi ujya kugira abantu ugira abanzi ukagira n'abandi ugira inshuti gute ikigo ntabwo ari icyawe ntabwo ari ikigo cyawe ku giti cyawe ni ikigo cy'igihugu cy'abanyarwanda wagiye ushyiramo bene wanyu gusa bo muvukana washyizemo inshuti zawe bishoboka biti ntabwo kunyereza umutungo w'igihugu cyangwa byarebaga abaturage tuyobora twajyaho ngo tubivuge ngo ariko urabizi ngo biriya ngo biri naco ngo ni ibintu ni umuco buriya yananiwe kwirinda icyo gihe bagutwara aho bitari aho bitari hambere murahazi muri purizoni muri purizoni ntabwo ntacyo ntacyo wabona kunyereza nta mwanya uhagije wahawe aba bayobozi bashaka kugira icyo babaza gusa hari uwumvikanishije ko ikibazo cy'isaranganya ry'amasambu kikibagoye ni ikibazo umukuru w'igihugu yahise asubiza agaragaza ko iki kibazo cy'amasambu cyabonewe igisubizo mu rwego rwa politiki hari ikibazo dukunze guhura nacyo gifitanye isano no kurangiza imanza zishingiye cyane cyane ku butaka nyuma ya mirongo icyenda na kane abanyarwanda baratujwe barasaranganywa ahandi ndetse banahabwa ubutaka ku batari babufite muri uko gutahuka rero hari abatahuka muri iki gihe hari abatahutse ariko icyo kibazo ikibazo ntabwo ari bwo mbere kibazwa isaranganywa ryakozwe ni isaranganywa ryakozwe muri management y'ikibazo kiri politiko byakozwe politikare ntabwo ari ikibazo cy'abacamanza ubwo iyo ntambara niba biba ngombwa kurwana tuzayirwana minisita wa justice i don't want to hear that problem again umwiherero w'abayobozi watangijwe na perezida paul kagame uhuriweho n'abayobozi bagera ku igihumbi magana atatu biganjemo ab'inzego z'ibanze umukuru w'igihugu yasabye aba bayobozi kugabanya inama zibatwara umwanya kandi ntizizane ibisubizo uyu mwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze uje ukurikira uw'abayobozi bakuru wabaye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ibibazo byagarutsweho muri iyi myiherero yombi byenda gusa byinshi bigaruka ku mibereho y'abaturage asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi umwe mu bayobozi b'ishyaka ranak mu ntara ya muramvya afungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara cya bujumbura muri iryo shyaka barasaba ko arekurwa kuko afunzwe ku mpamvu za politike ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remo nzimana Daniel Manirakiza aserukira umugambwe Ranake mu ntara ya Muramvya yamanukanywe n'abakozi b'iperereza mu gisagara ca Bujumbura ari kumwe n'urongoye uyo mugambwe Aloyizi Baricako mu gihe uyarongoye umugambwe we yashikanywe mu muryango iwe Manirakiza we yaciye ajanwa mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura mu mugambwe Ranake bemeza izo nkuru bamenyesha ko atakinda zira atarimbo za politike George Nikiza avugira uyo mugambwe afatira ku vyabajijwe umukuru w'umugambwe igihe yahagarikwa ku munsi wa mbere mu ntara ya Gitega ntibamubajije cyane cyane byari bishingiye ku bya politike baramubajije ku byerekeye iby'umugambwe hanake wiwe n'imigenderanire woba ufitaniye n'iyindi migambwe ikorera hanze cyane cyane bivugwa yuko ifiswe n'abantu bipfuje gutembagaza ubutegetsi bongera kandi baramubaza ko hanake ishobora gusotora ibwizo nshingiro cyangwa ntiyitore ibyo ni byahanini byatumbuye aho nyine nta bindi birengeye ibyo bamubajije abajijwe nimba hari agatotezo abanywanyi b'uyu mugambwe bakorerwa uyavugira Ranake yabwiye ijwi y'Amerika ko abanywanyi b'uyu mugambwe bari babanye neza n'abandi akagira impungenge kubera ibiriko bishikira indongozi z'uwo mugambwe e, by'ukuri ntaco Hanake yari bwagirane ingorane n'ubutegetsi e, canke n'abarongoye haba ntwaro cyangwa ubwa bwo butegetsi cyangwa abashejwe umutekano ariko iyo bitanguye uko bagatangurira ku burongozi bw'umugambwe bagasubira urongoye umugambwe mu ntara urumva ko batari bihumuriza umuntu araharanira ko igihugu gikomeza demokarasi ubwisanzure ku bene gihugu ndetse n'abanyepolitike haba abari ku butegetsi n'abataburimo ndetse n'abyipfuza nikiza asaba ko iyo ndongozi y'umugambwe avugira yorekugwa hari icyo yagirizwa kikamenyekana agashyirwa imbere y'ubutungane ikindi asaba ni uko indongozi z'igihugu n'abajeje umutekano bo kubahiriza ubwigenge bw'imigambwe itavuga rumwe na leta ku rubuga rwa politiki gukorera mu mugambwe mu burundi utavuga rumwe na leta ni ibintu bisaba kwinegesera gukomeye bikanasangwa n'uko urubuga rwa politike rw'igihugu cy'u Burundi rutorohera abantu badasanzwe badacucitse na leta kuri twebwe rero ibyo bintu by'u kwama yuko abanyapolitike batari kumwe na leta baba ariko bagira ibyo bagirizwa si byiza si byiza byosa n'ibihagarara hanyuma abantu bagakora imirimo ya politike cyangwa iyindi mirimo biyumva ko bari mu gihugu cyabo kandi bahamagariwe kuzana icyo batereye mu iterambere ry'igihugu umugambwe ranake watanguye ibikorwa ku mugaragaro ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'indwi ni mu gihe wari urunani rw'imigambwe mu kwitegurira amatora ya bibiri na cumi na gatanu urunani rwari rugizwe n'imigambwe paside anade ppdrr pakona abasa hamwe n'umugwi w'abaharanira ukwiyunga k'umugambwe forodebo naho umukuru w'uyu mugambwe yarekuwe amatelefone yiwe ngendanwa aracari mu minwe y'iperereza mu ntara ya gitega mu gipolisi cy'u burundi bemeje ayo makuru petero nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yabwiye ijwi rya amerika ko yaba ibyafashwe cyangwa ufunzwe bariko bakorwa ko amatohozwa ku bijanye no gushaka guhungabanya inzego hamwe n'umutekano w'igihugu i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima ni amakuru twateguriwe na mugenzi wacu oriane itanga ishaka
muri nundwi ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa gatatu isi yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igituntu uwo munsi nk'iyindi minsi mpuzamakungu waje gukangurira abantu kurwanya icyo kiza cy'indwara yatowe na muganga robert kosh mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na kabiri iyo ndwara iterwa n'uducafu bita amamikrobe mu gifaransa tuberculose cyangwa ikitwa mu mpfunyapfunyo tb mu cyongereza igitundu ni indwara ya mbere mu ndwara zandukira kandi ikica kurusha izindi ndwara ku isi imaze kwandukira ibice bitatu by'abantu ku isi kandi ikaba imaze kwica abagera ku miliyoni imwe n'ibice bitanu igice kinini cy'abahitanwa n'igituntu bari mu bihugu biri mu nzira y'amajambere aho iyo ndwara yibonekeza cyane mu bice birimwo abantu bakenye bakumiwe kandi batagira uburyo bwo kwivuza igituntu ni indwara ikarira abantu bagendana n'umugero wa sida mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine imbere y'uko hatogwa imiti bita antibiyotike yica utwo dukoko tw'amamikrobe yari imwe mu ndwara zitinyitse cyane kuruta izindi muri iki gihe biribonekeza ko twasubiriye mu bihe byo kudatinya igituntu kubera imiti isigaye ihari yamara igituntu kiracara indwara yica cyane ku isi uno mwaka icivugo cyabaye ukuronka abayobozi bafise umugambi wo kurwanya igituntu ku isi yose abo bategetsi bakazoza kwiha intumbero yo kurwanya igituntu bahereye ku nzego zo hasi amerika ivuga ko umuntu uwo ari we wese ashobora kuba umuyobozi afise uwo mugambi yaba umukuru w'igihugu umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu umuyobozi w'akarere cyangwa umuntu uwo ari we wese afise ibibazo byatewe n'iyo ndwara uwo ari we wese ashobora kurwanya iyo ndwara mu gukangurira no kwigisha ibijyanye n'iyo ndwara hamwe no guhamagarira leta mu bikorwa byo kuyirwanya leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko yiyemeje guhagurukira kurwanya iyo ndwara ikaba irikishira ingufu cyane cyane mu bihugu bisinzikajwe nayo mu gushyigikira imigambi yibonekeje kuba ikingira ubuzima bw'abantu kandi igafasha uburyo abantu bashikira amavuriro kuri icyo gikorwa kandi amerika yiyemeje kubandanya kwifatanya n'abandi ku isi mu gutora ubuhinga bushasha bwo kurwanya iyo ndwara kugira iranduranywe n'imizi ku isi yose
nk'uko nanone mumaze kubimenyera buri wa kane mu gitondo tubagezaho amakuru y'ingenzi y'imikino avugwa ku isi uyu munsi twayateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo
urakoze edi ku makuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo ishyirahamwe rigejwe umupira w'amaguru ku isi fifa ririko riratohoza ibivugwa ko abakinnyi b'umugwi nserukiragihugu b'ubufaransa paul poba na usman dembele batutswe bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo igihe ubufaransa bwakina n'uburusiya ku munsi wa kabiri hari mu rukino rwa kivandimwe hagati y'ivyo bihugu bibiri ubufaransa bwatsinze uburusiya ibitsindo bitatu kuri kimwe ishyirahamwe fifa rimenyesha ko ririko ritororokanya amakuru atandukanye ku bijanye n'urwo rukino nibishobora kuba ivyemezo kw'abo bakinyi bafashwe nabi n'abafana b'uburusiya bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo paul poba na usman dembele n'abirabure paul poba akina mu mugwi manchester united mu gihugu c'ubwongereza na usman dembele akina mu mugwi barcelone mu gihugu ca espagne bavuga ko bari mu bakinyi batutswe ibitutsi bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo urukino rwo ku munsi wa kabiri hagati y'uburusiya n'ubufaransa rwakiniwe mu kibuga c'umupira w'amaguru ca krestovski mu gisagara ca st pittsburgh mu burusiya ni kimwe mu bibuga vy'umupira w'amaguru bizokwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru cimirije gutangura mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka mu burusiya umushikiranganji ajejwe inkino w'ubufaransa laura fleso avuga ko gukumira no gutyoza abantu bifatiye ku rukoba rwabo ata kibanza bifise mu mupira w'amaguru atangaza ko bategerezwa gukorera hamwe ku rwego rw'akarere k'iburaya n'amakungu kugira bahagarike inyifato nk'iyo ata n'umwe yoyisabirako radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya uefa ryatangaje ko abakinnyi b'umupira w'amaguru bashobora guserukira club zibiri mu ihiganwa rimwe ry'igikombe cy'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya kuva muri sezon yimirije ivyo ni nyuma y'uko ishyirahamwe uefa rihinduye amategeko yaryo uko ibintu vyifashe muri iki gihe abakinnyi bahinduye amaklube yabo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ntibazoshobora gukinira club zabo nshasha mu gikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya bita ligue de club champion n'ihiganwa ry'igikombe ca europa league ivyo ni mu gihe abo bakinyi baza barakinye muri ayo mahiganwa imbere y'uko bahindura amaklub bakinira ibindi vyahinduwe nuko umukinyi agira kane ashobora gukoreshwa mu bakinyi basubirira abandi mu rukino mu gihe urukino rugiye mu kiringo c'inyuma y'iminota mirongo icenda yahariwe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo
nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese ko mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni fatuma alemasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na aloise bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.